Iyi mwumva ni ijwi rya Amerika radiyo ijwi rya Amerika mu Burundi tuvugira kuri FM mirongo icenda na zine n'ibice icenda na FM mirongo icenda na zitanu n'ibice bibiri mwiriwe neza nshuti zacu mu Rwanda naho turi kuri FM ijana zine n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose FM mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu mwiriwe neza nshuti zacu rero muri kumwe na Aloise Bigirimana na Thomas Kamilindi mwiriwe mwiriwe dore ingingo z'ingenzi z'amakuru mu Burundi imyigaragambyo ni ukwiyamiriza abategetsi b'abomekerano nibo bakorera mu kwaha kw'abakoroni n'iyo bibananiye baruhukira mu bakoroni bafise ubwanagihugu bubiri uyu rero ni evariste ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'umugambwe cndd fdd mu myiyamamazo itegura referendum y'itegeko nshinga rivuguruye referendum izaba ku itariki ya cumi na karindwi y'uku kwezi hagati aho reporter sans frontiere n'ubwongereza baramagana icyemezo cya leta y'u Burundi cyo guhagarika fm za radiyo ijwi ry'amerika na radiyo bbc mu gihe cy'amezi atandatu guhera ku wa mbere ariko rero nubwo bimeze gutyo nubwo fm ya radiyo yanyu yahagarara ijwi ry'amerika izakomeza gukora
hano muri leta zunze ubumwe za amerika perezida w'iki gihugu donald trump nawe arashyikiriza ko itariki n'ikibanza aho bazohurira n'umukuru w'igihugu cya korea ya ruguru byamaze gutangazwa mu burusiya naho baravuga yuko bahagaritse abantu batanu bakekwa ko bari mu mirwi y'iterabwoba
mugume rero ku maradiyo yanyu mukomeze mukurikire aya makuru ariko kandi nimujye no kuri facebook voa radiyo yacu naho murakurikira aya makuru uko turimo tuyabagezaho
imbere y'uko twinjiye amakuru avugwa mu karere dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yashikirije kuri uyu munsi wa gatanu ko itariki hamwe n'ikibanza ahazobera umubonano hagati yiwe n'umutegetsi wa korea ya ruguru kim jong un byamaze kumvikanywako perezida trump yabibwiye abamenyeshamakuru kuri white house imbere y'uko afata indege mu rugendo rumushikana mu bumanuko bw'igisagara cya dallas ni muri leta ya texas aha muri leta z'ubumwe za amerika yongeye ko avuga ko ibyo bigiye kuzotangazwa vuba bwangu Trump yavuze ko Washington na Pyongyang biyemeje kuganira by'ukuri kandi ko intambwe zitari nke zimaze gushikwa ko nko kubahiriza ubwigenge bw'imbohe ku buryo Korea ya ruguru vuba ishobora kurekura abanyamerika batatu bafise amamuko kandi bafungiwe muri ico gihugu ca Korea ya ruguru perezida trump yabwiye abamenyeshamakuru ko amerika itarota kandi iganira ku gukura abasirikare bayo muri korea y'epfo mu biganiro bagiye kugiranira n'umutegetsi wa korea ya ruguru
muri mozambique urupfu rwa fonso de la kama ruteye impungenge ku masezerano y'amahoro umukuru w'ishyaka renamo yitabye imana ejo afite imyaka mirongo itandatu n'itanu y'amavuko yayoboye inyeshyamba za renamo mu gihe cy'intambara yamaze imyaka cumi n'itandatu irangizwa n'amasezerano y'amahoro mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kabiri nyuma yahinduye renamo ishyaka rya politiki yiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu inshuro eshanu buri gihe agatsindwa perezida wa mozambique philippe nyusi niwe ubwe warayatangaje urupfu rwa fonso de la kama kuri televiziyo ya leta yavuze ko yarimo ashaka uburyo bwo kumwohereza kwivuza mu mahanga noneho alfonso de la kama agira gutya yitaba imana ku buryo butunguranye ibyo kumwohereza no kwivuza bitaratungana abanyamakuru abanyapolitiki abashakashatsi mu bya politiki batandukanye batangaza ko urupfu rwa fonso de la kama rutwaye umuntu w'igihangange mbese ko rukubise inkuba bemeza ko asize umurage ukomeye n'ubwo bwose yabaye inyeshyamba nka leta zunze ubumwe za amerika irega umutwe we renamo ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu nyamara umwe mu banyamakuru bazwi wanakurikiranye akora amakuru menshi kuri iyi ntambara yo muri mozambique witwa fernando lima we yabwiye ijwi rya amerika ati ntitwari kuba dufite ibinyamakuru n'ubwisanzure iyo tutagira darakama n'ubwo bwose yabiharaniye akoresheje intambara abandi bantu batandukanye muri mozambique nanone baribaza niba renamu izakomeza inzira y'amahoro nyuma y'urupfu rw'umukuru wayo wayiyoboye imyaka mirongo itatu n'icyenda yose afonso darakama nta muntu yigeze agena kugira ngo azamusimbure ikindi kandi renamo iracyafite ishami rya gisirikari
abajejwe umutekano mu gihugu cy'uburusiya batangaje kuri uyu munsi wa gatanu ko bahagaritse mu gis- bahagaritse mu gisagara cya yaroslavele ni mu buraruko bushyira ubuseruko bw'umurwa mukuru moscou abantu batanu rero nibo bahagaritswe bakekwa kuba abo mu muhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu bariko bategura ibitero by'iterabwoba muri ico gihugu abo bantu bahagaritswe bahagaritswe ku minsi ya kane no ku wa gatanu mu gisagara n'intara zitandukanye z'uburusiya Burusiya abajejwe umutekano bamenyesha ko batoye amabombe yakozwe n'intoki ibisasu biturika ibirwanisho bicira umuriro hamwe n'amasasu uburusiya buvuga ko uyo murwi w'abakora iterabwoba bakoresha imigwi y'abantu bakoresheje ubuhinga bwa telegrame mu ntumbero yo gutuza iterabwoba abategetsi b'uburusiya bafashe in- bafashe ingingo mu kwezi kwa kane yo guhagarika ubutumwa bwose bwandikwa buciye ku buhinga bwa telegrame bukoreshwa cyane cyane mu burusiya bamwe banegura leta y'uburusiya bavuga ko ari uburyo bwo kugenzura ibivugwa no kuzivya abatavuga rumwe n'ubutegetsi abo bakekwa iterabwoba bahagaritswe mu gihe hasigaye iminsi itatu ngo perezida vladimir putin w'uburusiya yimikwe ku munsi wa mbere n'indwi zitatu zisigaye ngo habe amahiganwa mpuzamakungu y'umupira w'amaguru ku isi muri icyo gihugu nyine cy'uburusiya mu matariki ya cumi na zine cumi na zitandatu mu kwezi kwa gatandatu gushyika mu kwezi kw'indwi
muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye rero ku maradiyo yanyu ni mudukurikire no kuri facebook voa radiyo yacu naho ubungubu amakuru mo- turimo tubagezaho arimo arahanyura igihembo nobel cy'abanditsi prix nobel de literature ntikizatangwa uyu mwaka urwego ruteranya abahabwa ibihembo nobel academie suédoise rwabitangarije i stockholm umurwa mukuru wa suwede nyuma y'inama yagombaga gutangaza uzegukana igihembo nobel cy'abanditsi itangazo akademi yashyize ahagaragara rivuga ko muri iki gihe iyi akademi ifite ikibazo cy'icyizere akademi suweduwaza iri muri iki kibazo rero cy'icyizere kuva mu kwezi kwa cumi na kumwe gushize biturutse ku makuru arega umugabo w'umwe mu bayigize ibyo gushaka gufata abagore ku ngufu itangazo rivuga nanone ko umubare w'abagize akademi utagihagije abantu umunani bareguye hasigaramo icumi gusa kuri cumi n'umunani kandi umunyamabanga uhoraho yarirukanwe akademi Su- suweduwaza isobanura ko igihembo nobel cy'abanditsi cy'uyu mwaka kizatangwa mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda ni ukuvuga umwaka utaha
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa interinete we zitatu radiyo yacu voa akadomo komi amakuru yo mu biyaga binini ku ijwi rya amerika urwego rujejwe gucungera ingene ibimenyesha amakuru bikora mu burundi cnc rwafashe ingingo yo guhagarika imirongo ya fm y'amaradiyo mpuzamakungu abiri radiyo ijwi rya amerika ariyo voa na bbc y'abongereza n'amaradiyo asamiranira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi mu kiringo cy'amezi atandatu ico iyo ngingo rero yafatiwe izo radiyo muri ico kiringo cy'amezi atandatu muri nyuma y'iyo ngingo rero bamwe bariko barashikiriza ingene bavyiyumvira ko ijwi rya amerika rimenyesha ko ryiyamirije ingingo yo guhagarika ibikorwa vyayo byo gutangaza amakuru muri ico kiringo c'amezi atandatu ni ingingo yafashwe na leta y'u Burundi ingingo izotangura gushirwa mu ngiro kuva ku igenekerezo ry'indwi z'uku kwezi kwa gatanu umuyobozi w'ijwi rya amerika amanda bennett yagize ati twatangajwe n'iyo ngingo yafashwe kuri uyu munsi n'urwego rw'igihugu rujejwe kugenzura ibimenyeshamakuru n'amaradiyo mu burundi iyi ngingo ibuza iradiyo ijwi rya amerika gutangaza amakuru yongeye ati abanywanyi b'iradiyo ijwi rya amerika baze amaso ku iradiyo ijwi rya amerika ibaha amakuru y'imvaho amakuru ataho yegamiye kandi adaca iruhande y'ibibera hirya no hino ku isi ari nacyo gituma iyo ngingo ibangamiye abarundi babujijwe kumva amakuru y'imvaho muri ibi bihe igihugu kirimwo benete yavuze kandi ko ayo makuru ateye agahinda agahinda cyane cyane muri iki gihe hari haheze umunsi umwe amakungu yibutse umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo gutangaza amakuru umunsi usaba ibihugu gukura uh, aho gushinga inzitizi ku binyamakuru n'amaradiyo ibiganiro by'iradiyo ijwi rya amerika bikazobandanya kumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo yacu migufi yitwa short wave ku buhinga ngurukanabumenyi hamwe no ku mirongo ya fm mu bihugu bibanyi vy'u Burundi ambasaderi w'ubwongereza mu burundi ufite icyicaro mu rwanda jo lamas lomas mu mbabarire yanditse kuri twitter ati birababaje kumva bbc n'andi maradiyo afungirwa fm mu burundi mu gihe cy'amezi atandatu itangazamakuru ryisanzuye rirakenewe mu bihe by'amatora yongeyeho ati iyi ni intambwe isubira inyuma iki cyemezo cya leta y'u Burundi cyatangajwe n'umukuru w'urwego rw'igihugu rucungera ibinyamakuru sense karenga ramadani umunyamakuru wacu i bujumbura raymond nzimana yabikurikiye Karenga Ramadani arongoye urwego sense mu kiganiro kumenyeshamakuru yemeje ko abagize ubwo rwego bumvirije ibivugwa mu binyamakuru bitandukanye bisamiranira mu gihugu cy'u Burundi kuva umwaka wa 2018 utanguye kuri uyu wa kane baciye bafata ingingo yo guhagarika radio y'abongereza BBC hamwe n'ijwi ya Amerika ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kiringo c'amezi atandatu zidasubiye gusamiranira ku gataka k'u Burundi kuva ku igenekerezo ry'indwi ukwezi kwa gatanu 2018 Karenga avuga ko BBC itiyanuye kandi yarahawe gasopo ku ruhande rwa BBC sense yafashe ico gihano kuko nabo nyene twarabandikiye ku igenekerezo rya cumi na gatandatu ukwezi kwa gatatu tubagabisha ku kiganiro cyaciye kuri iyo radiyo kijanye n'iri bwirizwa shingiro n'umunyamakuru twarabandikiye turanamuhana tumuhanura ariko naho twanditse iryo kete ku bijanye n'ikiganiro caciye kuri iyo radiyo itariki cumi na zibiri z'ukwezi kwa gatatu aho abahinga bacu bakurikiranira hafi ivy'amaradiyo n'amateleviziyo n'ibinyamakuru babonye yuko ico kiganiro cagiye guteranya kikacanishamo abarundi barasubiye kugira ikindi kiganiro itariki mirongo ibiri na zine z'ukwezi kwa ndamukiza aho umutumire muri ico kiganiro yifatiye ku gahanga inzego z'uburundi bivuye ku mukuru w'igihugu gushika hasi ku bijanye n'iradiyo ijwi rya amerika buyarongoye urwego sense yavuze ko iyo radiyo yahonyanze amategeko bikomeye ari naco gituma ifatiwe ibihano itanagabishijwe ayo nayo ni nko kuvugira ku murongo w'iradiyo yugawe n'ubwo rwego guhakaza umumenyeshamakuru aronderwa n'ubutungane bw'uburundi hamwe no gutangaza amakuru ahengamye ijwi rya amerika bobo bagiye kure mugiye kuri interineti mugafyonda kuri site y'iradiyo muri za radiyo zugawe uca wumva ibiganiro vya voix d'amerique n'uno munsi kirese babikuye mu kanya izo radiyo zarafuswe mu mategeko twisunze amategeko kuva ukwezi kw'icenda umwaka uheze ariko bakabandanya bakoresha wowe ufyonze uzi yuko ugiye kumviriza radiyo y'uburundi ukaca wumviriza ijwi rya amerika ubwa kabiri ntibagejeje ngaho gusa bace babandanya ejo bundi baranahaye akazi umunyamakuru w'uburundi aronderwa n'ubutungane bw'u Burundi ku bijanye n'ingorane zashitse ngaha kandi akaba baranamurungikiye umutayi mpuzamakungu umuntu aronderwa na lahe boca bamuha akazi ivyo barabikoze uwo muntu tuvuze uwo aho turiko turavugana akora mu rurimi rw'igiswahili muri voix d'amerique hanyuma si ivyo gusa mu biganiro vyacishijwe kuri iyo radiyo itariki zitanu zine cumi n'indwi na mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kwa ndamukiza aho amakuru yose yagiye araca kuri iyo radiyo twabonye ko ahengamiye kandi atakurikiza amategeko y'umwuga nk'akarorero nk'ivyo biganiro vya vy'itariki zine na zitanu bashase gushira mu ngorane imigenderanire iri hagati y'uburundi n'ishyirahamwe mpuzamakunguroni ikindi kinyamakuru cafatiwe ibihano ni- ni kinyamakuru Roho Nouveau hahagaritswe igisata co kumenyekanisha mu kiringo c'amezi atatu eka ni radio y'abafaransa RFI iradiyo isanganiro hamwe na radio CCIB FM Plus vyagabishijwe n'ubwo rwego abajijwe nimba izo ngingo ubwo rwego rwafashe atari zerekana ko mu gihugu c'u Burundi atabwigenge bwo kumenyesha amakuru buhari mu gihe Burundi buri no mu bihe bidasanzwe vy'amatora urongoye SNC yishuye ko ubwo rwego wisunga amategeko atakende ruraba mu gufata ingingo ntugire impungenge imigenderanire izokwama imeze neza hagati y'uburundi n'ibindi bihugu ariko mu gihe habaye amakosha mutama aho utegerezwa kuyahana kandi ukayanisha amategeko ni ukuvuga rero nicotuma yuko ngo turi mu bihe bikomeye bigoye by'amatora tube turaba aho aho tugeza n'aho iby'imigenderanire uburundi bufise ubushikiranganji bw'uburundi bw'imigenderanire hagati y'uburundi n'ibindi bihugu twebwe twafashe ingingo nk'urwego rw'igihugu rukurikiranira hafi imirimo ya- ya- y'abamenyeshamakuru Karenga yavuze ko izo ngingo za SNC atari nabanduka kuko uwubona ko yarenganijwe ashobora kwitura ubutungane afise ukuri bukamurenganura izo ngingo zikaba ziyongera ko yafashwe kuwa cumi na rimwe ukwezi kwa kane n'ubwo rwego yo guhagarika igisata c'ikinyamakuru iwacu igisata c'abantu batangira ivyiyumviro mu nkuru zanditswe n'ico kinyamakuru Izo radio zihagaritswe zikaba zisanze mu bihano radio numbero FM yahagaritswe mu kiringo c'amezi atandatu na sense kuva mu kwezi kwa mbere 2018 ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika arakoze mugenzi wacu remo nzimana tukibandanya kuri iyo nkuru nyene ishirahamwe ry'abamenyeshamakuru batagira imbibe reporter sans frontiere ryiyamirije iyo ngingo y'urwego rw'igihugu rujejwe kugenzura umwuga wo gutangaza amakuru mu burundi cnc ingingo yo guhagarika ibiganiro vy'amaradiyo bbc n'ijwi rya amerika mu burundi mu kiringo c'amezi atandatu Eh, ishyirahamwe rero portere sans frontiere rivuga ko iyo ngingo igenewe kubuza itangazamakuru gukwirikirana imyiyamamazo yerekeye referandumu ku ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ishyirahamwe reportere sans frontiere ritangaza ko kuziririza amaradiyo mpuzamakungu abiri akomeye cyane iminsi mike gusa imbere ya referandumu y'ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro byerekana ko uburyo bugaragara bw'abategetsi b'u Burundi bashaka kubuza ko haba impari ku vyerekeye iryo bwirizwa shingiro kandi ko bityoza uburenganzira bwo kuronka amakuru iryo shirahamwe rirangiza ryibutsa ko ata ngingo ifatiye kuri demokarasi n'imwe ishobora gufatwa mu gihe itangazamakuru riziririjwe mu kurangura umwuga waryo
uburundi rero buritegura referendum ku itegeko nshinga rivuguruye ku itariki ya cumi na karindwi y'uku kwezi imyiyamamazo y'abayobozi bakuru b'umugambwe cndfdd yabereye mu ntara ya makamba uyu munsi bahamagariye abayoboke babo kuzatora yego ni inkuru ya kirisi munezero
Ku kibuga c'umupira co muri komine Mabanda niho umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye yakiriwe n'abanywanyi b'uyo mugambwe bo mu ntara ya Makamba. Renovanda yizeye aserukira uyo mugambwe mu ntara ya Makamba yashikirije uyo mushitsi ko abarongoye biteguriye kwemeza integuro y'ibwirizwa nshingiro.
abagumya banga rero bariteguye nyakubahwa kwerekana aho bahagaze kugira ayo mategeko azafashe nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu petero nkurunziza ari nacyo gituma n'iri hinyanyo ry'ibwiza shingiro dushyigikiye kuzotora yego kugira ngo nyakubahwa umukuru w'igihugu yoroherwe gushyiraho inzego zizomufasha kurongora iki gihugu Evariste Ndayishimiye arongoye umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu yabwiye abari aho ko bokwirinda abigisha ingendo z'abanyamahanga.
gutora ibwirizwa shingiro rishasha ni ukwiyamiriza abategetsi b'abomekerano nibo bakorera mu kwaha kw'abakoroni n'iyo bibananiye baruhukira mu bakoroni bafise ubwenegihugu bubiri abategetsi b'abomekerano nabo nyene mwarababonye niba abandi bagwanya leta bayirimwo abakoroni babwira bati genda mutore leta tugira tubacire inzira ingene mushika muri leta bakabatwomekera ko tutabatoye hanyuma bashyitse bagatoba ni bamwe basa umuhungu bari kurwanya leta bari muri yo batema igiti bakiriko uyu arongoye umugambwe CNDD-FDD avuga ko yizeye ko n'abavuga yuko bazotora oya imana izobahindura n'uzogenda azi ko aza gutora oya imana izokirungika mutima mweranda acagenda karamukoraho karamukoraho karamukorako ashitse hariya mu bwiherero aca ashira igikumu mu kadirisha imbere y'ibara ryera igikumu ni hehe n'ubuzo batumwe na satani rero igwanya imana mutima mweranda nawe azoca agenda aramuvugiramwo ashitse hariya mu bwiherero aca ashira igikumu mu kadirisha kari imbere y'ibara ryera iyo miyamamazo yabaye kuri uyu wa gatanu yari yitabwe kandi n'icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka umushikiranganji ajejwe inyigisho muri kaminuza janvier ndirahisha hamwe n'umukuru w'urwego rw'igihugu rujejwe agateka ka zina muntu cndh mu mabanda Chrissy munezero ijwi rya amerika arakoze christine munezero noneho dusimbire mu rwanda mu rwanda bamwe mu bacururiza ba- mu bacururiza bo mu bugarama mu karere ka rusizi bamenyesha ko bahomba kuko atasoko yubatse bafise bavuga ko uretse kuba imvura inyagira ibidandazwa byabo n'abo bitanya- bitanyagiwe bataronka ababagurira mu gihe cy'imvura claude ganza munyamagana araduha inkuru irambuye ubu ngubu nonaha turi gucuruza mu mwanya imvura nigwa twese turajya gushakisha ahantu twugama ku mpande rimwe na rimwe hari n'igihe imvura igwa tugataha ni umwe mu bamaze baje imyaka itari mike guhaha, bacururiza ibintu ahateganywa tubisiga kubaka ahantu isoko rya n'isoko. Icyo bugarama dufite cyo ni isoko umutekano.
usanga rishinzemo uduti tw'inturusu twumakaye tumwe dushinze dutambitseho utundi hejuru ku buryo ku munsi w'isoko abacuruzi bibasaba kwitwaza uduhema batwikiriza ibyo bagurisha kugira ngo imvura itaba inyagira cyangwa gutwikira ibyakwangirizwa n'uruzuba rwinshi mu gihe cy'iki muri iki gihe cy'imvura nyinshi abenshi bahura n'igihombo gikomeye turahomba cyane nk'ubu ejo bundi amavuta yanjye yaramenetse kuko ndi kugenda nterura nirukanka amavuta arameneka ndahomba kandi ibyo ducuruza ni amadeni ubwo rero bari kunkaba ngo nimbishyure kubera iki kubera ikibazo cy'imvura biranyagirwa tugahomba cyane tukajugunya tubindi tukamena twari dukwiriye gufashwa rero isoko bakaryubaka reba ibiti birashinze nta kindi kintu n'abangaba bacururiza aha bose baraza bakamanika amashitingi nta handi nyine ducururiza ni uku nguku hameze aha abacururiza nta n'ubwiherero buhari ku buryo bigora cyane abahacururiza kutagira aho babika ibicuruzwa byabo nabyo biri mu bibatera igihombo kuko bibasaba amafaranga menshi mu kujyana ibicuruzwa ku isoko no gusubiza mu rugo ibitaguzwe twebwe tubangamiwe n'umwanda nta mawesi tugira ubu umuntu ashaka kujya kwiherera akagiye iwiwe mu rugo mbega nyine turabangamiwe cyane iyo imvura iguye nyine turagenda tugakugama ku mangazini biratubuza nyine iyo imvura iguye wari kuza kuduhahira ntabakije ko yanga kuza ari kunyagira ririya soko naryo rirabangamye kuko urabona rihuza imipaka ahantu hose nagiye amasoko yaho yose arubatse arasakaye bavamo bagakinga ariko hano ntabwo bikunda hararangaye imvura iyo iguye usanga ibintu byandavuye cyane iri soko riri mu birometero birindwi n'igice uvuye ku mupaka wa ruhwa uhuza u rwanda n'u burundi no mu birometero bitarenze bibiri uvuye ku mupaka wa kamanyola uhuza u rwanda na repubulika iharanira demokarasi ya kongo bivuze ko rihurirwamo n'abaturage b'ibi bihugu uko ari bitatu umuyobozi w'akarere ka rusizi bwana frederic harerimana avuga ko kubakira isoko biri muri gahunda ariko ko atatanga icyizere ngo ryaba ryuzuye mu gihe kingana iki ariko icyiza ni uko riri muri gahunda yacu riri muri gahunda y'imyaka irindwi ku buryo twatangiye no kugira abafatanyabikorwa tuganira nabo hari aho twatangiye gutanga imishinga kugira ngo turebe ko eh, twabona ubushobozi bwo kubaka ririya soko nk'uko tubyifuza ariko no mu gihe tutarabona amafaranga yo kubaka isoko ryose muri rusange ubu tugiye kubaka cross border market dufite umushinga wo kubaka cross border market yari ku mupaka ku buryo abantu mu gihe tutarabona rya soko ryagutse twaba dukoresha cross border market kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu leta y'u rwanda yashyizeho ingamba zigamije kuzamura no guteza imbere ubucuruzi bwambukiranya imipaka hakozwe inyigo zo kubaka amasoko agezweho ku mipaka ihuza u rwanda n'ibindi bihugu bihana imbibi narwo amwe muri yo yaruzuye iryubatswe ku mupaka muto wa gisenyi uzwi nka petite barriere minisiteri y'ubucuruzi n'inganda yavugaga ko ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka kuzarangirana n'imirimo ya nyuma yo kuryubaka minisitiri vincent munyeshyaka imirimo rero uko nayibonye njye nabonye bishimishije muri raporo bambwiye ko bigeze kuri mirongo urwenda na gatanu ku ijana ariko mureba ku maso biragaragara yuko ni inyubako nziza bigaragara ko mu kuyubaka iriya nzu irakomeye kandi baritegura yuko iriya nzu bazayiha minisiteri mu mpera z'uku kwezi kwa mbere iri soko rifite igice cyo gucururizamo imboga imyaka itandukanye ibyumba byo gukonjesha n'ibindi byo kubikamo imyaka itangirika vuba serivisi z'amabanki na resitora kimwe n'irerero aho ababyeyi bafite abana bato bajya basiga abana ni ibintu minisitiri munyeshyaka avuga ko ari ibyo kwishimirwa kuko bizakemura ikibazo cyari gifitwe na benshi mu bakoresha uyu mupaka biragaragara rero ko bigiye no gukemura ikibazo twajyaga tubona muri aka karere aho wabonaga ababyeyi benshi bambuka bakajya muri kongo bagasiga abana ahantu hadasobanutse ariko ni byiza ko muri iri soko bateganyije n'uwo mwanya bagashyiramo irerero akaba ari igikorwa rwose nashimye nubwo yavugaga ko rizaba ryarangiye mu mpera z'ukwezi kwa mbere bigeze muri uku kwezi kwa gatanu iri soko ritaratahwa cyangwa ngo ritangire gukoreshwa mu ngamba za minisiteri y'ubucuruzi n'inganda byari byitezwe ko ibyo u rwanda rwohereza hanze bizazamuka ku kigero cya mirongo itatu na rimwe ku ijana muri uyu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani hashingiwe ku masezerano y'ubuhahirane rwari rwarasinyanye n'ibihugu byo mu karere ka afurika y'uburasirazuba imibare itangwa na minisiteri ifite ubucuruzi mu nshingano yerekana ko repubulika iharanira demokarasi ya kongo ari ryo soko rigari ry'ibyo u rwanda rwohereza hanze mu bucuruzi buciriritse kuko yihariye hafi mirongo irindwi na gatanu ku ijana hagakurikiraho uganda ku kigero cya cumi n'icyenda ku ijana mu gihe ibyo rwohereza mu burundi na tanzania byo byagiye bigabanuka cyane kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu aya masoko yitezweho koroshya no guteza imbere ubucuruzi bwambukiranya imipaka cyane cyane ubuciriritse yagiye arangwa no kudindira ku mpamvu zitagiye zisobanurwa neza icyakora abacuruzi bavuga ko aya masoko aramutse yubatswe yabafasha kunoza ubucuruzi bwabo ndetse bikagabanya akajagari muri ubu bucuruzi bwinjiriza igihugu cy'u rwanda amafaranga atari make claude ganza munyamagana irusizi mu burengerazuba bw'u rwanda ku bw'aharijwe ry'amerika yego nk'uko claude ganza yababwiye murateze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya gato n'imikino umupira w'amaguru ku cyumweru kuri stade ya kigali i nyamirambo rayon sport izahura na gormaya yo muri kenya ku munsi wa mbere mu matsinda mu matsinda y'irushanwa rya caf confederation cup turi kumwe na n'umunyamakuru wacu i kigali jean claude munyandinda kuri telefone jean claude we wiriwe neza
wiriwe neza toma amakuru yanyu amakuru ni meza nikose gorumaya yageze i kigali
birumvikana ikipe ya gorumaya yageze mu rwanda yitegura kuzakina ubwo rero ku munsi w'ejo izahabwa n'ikibuga cyo kuri stade generale ya kigali kugira ngo ihitoreze mbere y'uko nyine ejo bundi buriya ku cyumweru ikipe izaba yipima na leon siporo aho umukino uzatangira ku mugoroba ku masaha saa kumi n'ebyiri aho ari imikino izaba ibimburira ayo mu itsinda rya kane muri iriya mikino nyine y'amatsinda ya champion ya caf confederation cup aho ikipe ya leon siporo iri kumwe na goromaya nk'uko tubivuze yanga africans yo muri tanzania ndetse n'ikipe ya esm arge yo muri algeria bakaba bari mu itsinda rya kane goromaya ni ikipe izwi mu rwanda kuko si ubwa mbere ije kuhakina
ntabwo ari ubwa mbere iza kuhakina abakurikira amateka bari abakurikira amateka baribuka goromaya y'imyaka ya mbere ya za mirongo cyenda ubwo ikipe ya goromaya yakinaga n'ikipe ya mukura mu irushanwa kera bitaga coupe de coupe cyangwa se amarushanwa yo guhatanira igikombe cya afurika ku makipe yasina ibikombe iwayo icyo gihe ikipe yari ikomeye ifite bakabuhariwe barimo abitwa ba pita dawo murabibuka ariko navuga ko ubu noneho ikunze no kuhaza muri amarushanwa ahuza amakipe muri kano karere amarushanwa ya sekafa bivuze ko ari ikipe imenyerewe hano muri aka karere abantu bo muri Rayon Sport abayikurikiranira hafi bavuga ko ari ikipe itakagombye kubatera ubwoba kuko ni ikipe idakanganye inakinwamo n'abanyarwanda babiri aribo Kagere Medi ndetse n'uwitwa Jacques Tuyisenge icyo gihe uwo mupira ukomoje wamukura nanjye ntabwo ndibuka umwaka neza ariko ndibuka yuko hari umukinnyi wa myugariro witwa rubatu jean watsinze igitego gorumaya yabanje guhambira peter dawo rwose yamunaniye cyane aramuhambira bikomeye icyo gihe rubatu rwose yabaye icyamamare kubera icyo gitego n'ukuntu yahambiriye peter dawo kandi peter dawo icyo gihe yari igitangaza koko jean claude we maze rero uwo mupira murayibuka cyane nsoma yego urakoze cyane ubwo rero nyine uwo mupira uzaho udukurikiranire neza hanyuma uzatugezeho ibyaho neza urakoze cyane ugire wikendi nziza
murakoze namwe mugire wikendi nziza toma radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda maze rero ahangaha niho dushoreje aya makuru yacu tubibutse gusa yuko muzakomeza kumva radiyo ijwi ry'amerika nubwo fm mu burundi yaba ifunze guhera kuwa mbere nk'uko leta y'u burundi yafashe icyemezo cyo kubihagaritse imirongo ya fm kuri ntange kuri telefone kuri mikoro mwari kumwe na aloyizi bigira imana na thomas kamirindi mugire wikendi nziza murakarama